murumva ijwi ry'amerika abatwumva ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda hano i washington kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi aho mutwumvira mbanje kubasuhuza mwese mbifuriza ikaze kuri ry'amerika turibanda muri uyu mwanya ku makuru avugwa mu burundi
muraba ukuntu amaradiyo asubira gushingwa arakwiragizwe mu gihugu basubiye batanga inkuru kuko baba bazitanga inkuru zitandukanye kugira ngo umunyagihugu ashobore gutora wenyine mu byabuzwe henshi uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya kirundo aho avuga ko kugurura amaradiyo yigenga mu burundi ari bwo buryo bwonyine bwatuma abanyagihugu birinda ibihuha inkuru kuri gahunda yo kurwanya ibihuha mu gihugu ikibazo cy'imyigaragambyo yabaye i bujumbura mu burundi ndetse no mu ntara ya ruyigi turazagaruka gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika aho uri hose turakuraritse guma kuri radiyo yawe wumva ijwi ry'amerika mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura abantu biganjemo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi rya cndd fdd bazindutse bakora urugendo imyigaragambyo rwabajyanye imbere y'icyicaro cya ambasade y'ububirigi bujumbura ndetse n'imbere y'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'uburyo bw'uburayi bamwe mu bayobozi batubwira ko iyo myigaragambyo yateguwe kugira ngo bamagane ibihano byafatiwe abarundi bane barimo batatu bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwa guverinoma y'uburundi tubibutse ko umuryango w'uburayi wafatiye ibihano abarundi bane abo tubibutse ni bizimana godefroi umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu ndirakubuca gerve bamwe bita ndakugarika ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu biro by'umukuru w'igihugu harimo kandi general niyonzima mathias joseph batazi bazi ku izina rya kazungu ni umukozi mu biro by'iperereza na generali ngendakumana leonard wahoze ari umujyanama mukuru wa perezida pierre nkurunziza uyu kandi turavuga generali ngendakumana leonard akekwa kuba ari mu bantu bari bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa perezida pierre nkurunziza mu burundi mu mezi make ashize ubu yahunze igihugu mu bihano burayi bwafatiye abo bantu uko ari bane harimo kubima impushya bita viza zo kwinjira mu bihugu by'uburayi uko ari makumyabiri n'umunani no gufatira imitungo yabo aho iri hose mu bihugu bigize umuryango w'uburayi uburayi kandi bubarega ibikorwa by'ubwicanyi ibikorwa by'ubwicanyi no gutera no guhungabanya uburenganzira bwa muntu n'umutekano mu gihugu mu bindi bigize uru rugendo twagarutse cyane mu kiganiro cyacu muri isangwa ry'amerika uyu munsi thomas kamirindi yabiganiyeho n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika turaza kubigaruka ko mu kanya gato mu biganiro byacu mwese kandi dukomeje kubararika kuri ry'amerika turacyari kandi i bujumbura mu burundi nanone aho visi perezida wa kabiri w'inteko ishinga amategeko agaton rwasa ni nawe kandi umuyobozi w'ishyaka rya fnl uyu munsi yahamagariye abayoboke be guharanira amahoro mu burundi mugenzi wacu evariste nziko banyanka yakurikiranye iyi nkuru evariste uratwumva neza
ndakumva neza etienne uratwumva neza evariste ndakumva ariko harimo amakaraza makeya urihangana urugendo rwa agatorwasa aho ibujumba rwa rufite navuga iyihe ntumbero
ego nk'uko muheje kubivuga umushingamateka agatongwasa ari n'abicengera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka uno munsi yari yagendeye intara ya bujumbura hakaba haheze imyaka itanu imyaka itanu agatongwasa adashobora kugira urugendo na rumwe mu ntara ya bujumbura ijambo rero yari yashiriye abayoboke ba fnl baserukira amakomine yo mu ntara ya bujumbura ryari ryo kubabwira yuko kubasigurira igituma ishami rya fnr arongoye ryaragiye mu nzego za leta kwari ukugira ngo aba fnr ntibabandanye kugira ibibazo cyo kimwe nawe akaba yashimiye imana ko ubu ashobora kugira ingendo haba mu gihugu hagati eka mbere no mu makungu hanyuma se ku kibazo cy'umutekano visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko agatorwasa uribuka neza ko mu minsi mike ishize perezida nkurunziza akigarutseho avuga ko abarundi bose basaba kwitabira umutekano we akivugaho iki
agatongwasa icyo kivuze ko ikibazo cy'umutekano yateye akamo abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura ahavugwa muri ino minsi imigwi y'abitwaje ibigwanisho ko bategerezwa kubumbatira amahoro n'umutekano bakabavanura n'abo bantu bashaka gutera umutekano muke mu gihugu
none se ukurikije uko wabyumvaga abantu bari baje kwitabira iryo jambo rya visi perezida wa mbere w'inteko wumvise barabyakiye bite icyo bahamagariye bacyakiye gute muri make
bo bashimye yuko bakiriye yuko ubwa mbere asubiye kuboneka ku rubuga akaza no kubagendera kuko benshi bavuga bati yarabahebye hanyuma ikindi cya kabiri bakengurutse yuko abahamagarira kubumbatira amahoro n'umutekano ndetse bakanama rimwe n'abo batavuga rumwe muri politiki na cyane cyane ab'umugambwe SNDD ariko bo bashyikirije amakenga yo kubona ukuntu baguma bariko batotezwa na bamwe mu basoresore bo mu b'imbonerakure za SNDD hamwe na bamwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi bakaba basabye yuko ivyo bintu agatongwasa yoshikira umukuru w'igihugu akabasabira yuko batobandanye batotezwa ko nabo bagiye kubumbatira amahoro n'umutekano mu ntara ya Bujumbura
Evariste nyuma y'uko umukwe wa Pierre Claver Mbonimpa yicwa ejo ku wa gatanu ijwi ry'amerika ryabashije kubona ubutumwa bwa Pierre Claver Mbonimpa arwariye mu Bubiligi aho yifuje ko abategetsi bakuru Burundi yavuzemo Perezida Pierre Nkurunziza ko baramutse bafashe ijambo bagasaba abarundi guhagarika ubwicanyi ko byashoboka wumvise amagambo agatorwa sa visi perezida wa mbere w'inteko yavugiye aho ngaho wumva iri jambo impanuro yatanze ishobora kuba zagira icyo zihindura ku bwicanyi bukorwa mu gihugu
umuntu agaragaje kumviriza ibyo agatongwasa yavuze yashikirije ijambo wumva yuko asa n'umuntu nabo nyine yifuza amahoro mu gihugu mbere akaba yanasabye abategeka kino gihugu yuko mu bintu bijyanye n'umutekano w'igihugu hoba ukuja hamwe n'abantu bose bafise uruhara mu bya politike atagucagura kurimwo ndetse n'abari hanze bahungiye hanze y'igihugu ko bobazwa boja muri ibyo biganiro byo kugarukana amahoro ndagushimiye evariste nzikombanyenka ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ni ibujumbura turagushimiye cyane ku bisobanuro duhaye ku bijyanye n'urugendo cyangwa ndetse n'ijambo bwana agatorwasa ni visi perezida wa mbere w'inteko yagejeje ku banyabujumbura uyu munsi ku wa gatandatu tugane gato mu ntara ya ruyigi naho haravugwa imyigaragambyo yabaye cyangwa se n'urugendo abantu bakoze aho mu ntara ya ruyigi urugendo rugamije ahanini kubungabunga amahoro no gutera inkunga no gushimira inzego zishinzwe umutekano twifuje kuvuga n'umunyamakuru wacu fidele nsabimana ariko kuri telefone ntarimo kuboneka twari twifuje ko yaboneka tukavugana ntibishobotse ariko icy'ingenzi kuri urwo byabereye i Ruyigi mu ntara ni uko nyuma y'urugendo rwakozwe habaye umukino w'umupira w'amaguru wahuje ikipe y'abayisilamu n'ikipe y'abakirisitu aho muri Ruyigi umukino w'umupira w'amaguru urangira ikipe y'abayisilamu itsinze y'abakirisitu aho i Ruyigi agomba kuba ari igitego kimwe ku busa ariko turibwira ko fideli nsabimana aza kubitubwira neza mu kanya kari imbere mu twihanganirwa turaza kubigarukaho ariko mukomeze mwumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugane mu ntara ya kirundo ikigo cy'abanyamakuru mu burundi kuri wa gatanu n'ejo cyatangije gahunda cyita ko ari iyo kurwanya ibihuha mu gihugu mu kirundo aho iyo gahunda yari igeze ejo ku wa gatanu umunyamakuru w'iryamerika jean bosco ndarurinze niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru mu kiganiro cyatunganijwe mu kirundo ku mugoroba w'ubu wa gatanu n'ikigo c'abamenyeshamakuru maison de la presse kigaca ikibiriraho ku iradiyo nkuru y'igihugu abahawe ijambo bose baremeza ko igihuha ciganziye igihugu c'uburundi jean bosco nkeraguhiga umwe mu bitavye ico kiganiro ku ruhande rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yiganiye ijwi rya amerika bimwe mu vyahaye inguvu igihuha mu burundi Eh, ibihuha kenshi aho vyava eh, baba abanyepolitike canke n'abantu bamwe bamwe eh, bafise ivyo baserukira eh, wasanga bavuga eh, imvugo idahumuriza eh, imvugo ivangura kuko bamwe bose ba- wasanga bariko baravuga ivyabo bateza kuvuga ibijanye n'ubuzima bw'igihugu n'iterambere ivyo rero vyaraca ivutu abanyagihugu igihuha kiremegwa iyo kivuzwe n'umuntu yize aciye ubwenge eh, ku mugabo kenshi ashobora no kukivuga kubera inyungu ziwe muri ico gihe rero eh, uwuriko aracakira eh, adafise ubumenyi bukwiye ngo abiyungurure eh, aca abimiramira uwunzwa ni nk'umuntu abamiza uburozi ati birashoboka ko ibihuha bihagarara mu burundi ibihuha kenshi bikunda kuba ahantu eh, abanyagihugu badafise mu bwisanzure eh, uburyo bw'ingene bamenya eh, amakuru aho rero ikintu ca mbere ngombye kuvuga eh, gikenewe nuko eh, boreka ibinyamakuru eh, by'ubwoko bwose eh, bigatanga inkuru bagatanga inkuru mugabo bisunze amategeko y'umwuga wo kumenya amakuru kenshi bibayo abaserukira eh, abandi baba bataronswe akaryo ko kwicarana n'abenegihugu kugira bavugane ibijanye n'ibibazo vyo mu mibano yabo n'ibijanye n'iterambere muri ico gihe rero umuntu ari we wese ashobora kwiyadukiza akavuga igihugu asanga kiraronse mbere n'inguvu ku ruhande rw'abajejwe intwaro hari ivyo baraye biyemeje gukora mu ntumbero yo kurwanya ibihuha alain tribert mutabazi ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ivy'ubutunzi yari yaserukiye intwaro ikintu tugiye gukora ngaha mu ntara tugiye kugwiza amanama na cyane cyane gukomeza amakomite ahurikiyemo bose y'umutekano no guhimiriza kuyaha inguvu kugira ngo hashobore gukora kuko ayo makomite akoze arimwo imice y'abantu bose vyotuma ibihuha eka n'urukurukuru bigabanuka canke bigahera burundu ko ibihuha vyogabanurwa n'uko huguruwe ibimenyeshamakuru vyaturiwe ibindi bikugarwa alain tribert mutabazi abibona ukundi naho imenyeshamakuru navyo bifasha mu kugira ngo abantu bamenye inkuru rimwe na rimwe naho hari igihe usanga vyafashije ahubwo mu gukwirakwiza ibihuha canke ibinyoma canke inkuru atarizo kubera no mu gihe ivyo bavuga vy'ubwaye vyari bigikora ni naho ahubwo ibihuha n'urukurukuru vyari bikomeye ngaha mu kirundi naho abantu batangura guhunga izabo ariko twumvirije iradiyo y'igihugu tukumviriza nk'iyi radiyo ijwi rya amerika hamwe n'ayandi maradiyo nka bbc gahuzamuryango ko yoyo usanga akora atanyungu z'abantu canke z'umuntu ifise usanga ari amaradiyo atanga amakuru meza kandi ahumuriza kandi arimo inkuru zose Nestor Ntiranyibagira arongoye ikigo c'abamenyeshamakuru Maison de la Presse arico catunganije ico kiganiro co guhanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira ngo igihuha gituzwe mu Burundi avuga ko yizigiye ko leta izokumva kandi igashira mu ngiro ivyifuzo vy'abanyagihugu Eh, babivuze muri ibyo bintu nyine eh, cyane cyane yuko inkuru zisigaye zitangwa ni radiyo imwe aho hantu abantu bantu bahora barondera inkuru mu maradiyo atandukanye mu binyamakuru bitandukanye ntibakibishobora kubironka niyo baciye bazisubirira amaradiyo aravuga bati none icyo dusabye muraba ukuntu amaradiyo asubira gushingwa akwiragizwe mu gihugu basubiye batanga inkuru nuko baba bazitanga inkuru inkuru zitandukanye kugira ngo umunyagihugu ashobore gutora wenyine mu byo- mu byavuzwe henshi inkuru iyo ariyo twiyumvira yuko kimaze kuba iciyumviro c'aba- ca- c'abenegihugu c'abanyagihugu kizohava gishikana iciyumviro ca leta niyumvira yuko bazobona ko nabo nyene mu gutwara neza botanga inkuru zitandukanye bakareka ibinyamakuru bikaba vyinshi bigasubira bigakora nk'uko vyahora aha mwomenya ko ivyo biganiro vyibanze ku bihuha vyari vyateguriwe abanyagihugu imbere y'amatora mu ntumbero yo kubafasha kumenya gutora neza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
Huwa! ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakorana izuba ryaka imbyino bagatera bitabira dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena eya kambere karizanye mwishwange nawe nyine atitwaje ikibando hagarara nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika ninde yabahaye uruhusha mwebwe n'iryangoro ntayo dukeneye kubona kuri uno mutumba wacu urazi ko nogukura ihando ry'amenyo nanjye ndaguhanyura umusaya twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye none ko uri umugabo shirako nawe shira koko wumva uri umugabo omukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha hehehe namwe barabasutse ni ugukenya zikavuma ubu iryinyo ku rindi ikofi ku rindi ikibando ku kindi murabona yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe nibo babitanguye mwebwe ngo umuganga wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki gukora ariko bo bigwa batigika none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitike irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo ku rindi abo bishitse bakarenganywa nabo ntibitura ubutungane muri politike ntihajemwe amahiri nimuhangane mu byiyumviro
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi ku murongo wa fm ku ijwi ry'amerika mu rwanda n'ijana na kane ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mwadukurikira cyangwa mudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwadukurikira kandi no ku rubuga rwa interineti kuri radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu kuri facebook na twitter naho mwakurikira ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radiyo yacu nongere nkwifurize ikaze wowe ugifungura radiyo yawe wumva radiyo ijwi ry'amerika ndetse nawe twatangiranye kuva mu kanya kashize isa kumi komeza wumva ibiganiro byacu ni kuwa gatandatu ni umunsi rero ijwi ry'amerika riha umwanya uhagije abanywanyi baryo bagatanga ibitekerezo byabo ku bintu byabaye iwabo n'aho batuye n'ibyo babonye bakabisangira n'abandi nawe kandi turagutumiye buri munsi jya ukurikira ibyabaye aho utuye ubigeze ku banywanyi b'ijwi ry'amerika mubisangire mugenzi wacu thomas kamirindi mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika yaganiye n'abanywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bibanze cyane ku myigaragambyo yo kwiyamiriza ibihano byo kwima impushya z'inzira no gufatira imitungo ya abarundi bane ishyirahamwe ry'uburayi ryafatiye abarundi bane rero barimo batatu bari mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma n'umwe w'umwofisiye mu rwego rwo hejuru umujenerali wahunze igihugu twumve ibyo bibanzeho ku kibazo cy'iyo myigaragambyo joseline wiriwe neza mwiriwe cyane urakomeye rero ndakomeye namwe murakomeye ye turakomeye rwose hameze neza uyu munsi hano i washington nuko waduha amakuru yawe se Natwebwe hameze neza kavura kaguye Yeah, kavura kaguye.
ikirere gisa neza ca eh kaguye eh uri bujumbura se ngubu niho gahise eh oya ndi Eh.
ruguru hagati ingozi muri provinsi y'ingozi ye nuko nuko ngaho rero tubwira amakuru eh je ico nashaka ico nashaka gushigikira Mm, iyo myigaragambyo yabaye je ndayishigikiye kuko uravye imbere y'igihe uravye twemirije amatora harabaye imyigaragambyo barekurira abantu mw'ibarabara mm, aba barekuriye mu ibarabara baca bikurira akarenge barihungira abana barasiga ubuzima ngira n'uwajya ku ishuri yafatwamo abo bantu bari mu ibarabara mm, barahohotega ubuzima ariko ababatumye ntibigeze babafatira ingingo mhm.
ariko birababaje kubona abo bategetsi bashika kuri bane yego bavuze yuko bafise boba barahengekeye dufate ikirundi muracumva neza ndacyumva neza rwose komera Eh.
aba bagabo bashika kuri bane ye bavuga yuko baba barahengekeye ubugizi bwa nabi mu gisagara ca bujumbura hama ishyirahamwe rya buraya ritarijako ribafatira igihano giturumbuka n'aba mbere batanguye imigumuko batigeze bafatirwa ibihano direktema none Mm, ntiwumva yuko atamwumvikano uhari mu gihugu cacu c'uburundi nagira bari gutangura ku ba mbere hama bagahereza ku ba nyuma yego nyine birumvikana ariko burya abantu bafata ingingo bo baba bafite ibyabo baheraho ahubwo Eh.
nk'uko nyine ubivuga ko ushyigikiye imyigaragambyo reka nayo tuzarebe ikizatanga Eh, ahubwo nibaduha umuco nyene batwereke neza icatumye babafatira izo ngingo ye hama nabo ba mbere nabo nyene babafatira ingingo tubibone ye bareke kubashinga eh, bareke kubashingira ikibaba ye joseline Eh, urakoze iyo umuntu cyane akoze ikosa yego eh, namwe murakoze rwose ye umugoroba mwiza muzame muduhamagara namwe ye tuzajya tubahamagara pe radiyo ijwi ry'amerika mu Murakoze kirundi cyane.
ye urakoze nawe bigira imana wiriwe wiriwe urakomeye yego ndakomeye imbere namwe ngaha i washington ye turi aho rwose uri hehe se wowe ni muri province rumonge mu eh, cyane cyane mu muri komine ya burambi terera kuri ibyo by'imyigaragambyo jewe navuga yuko ntabishyigikiye na gatoyi kuko turavye nyuma yo gutanga umukandida mu itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane harabaye imyigaragambyo y'abatumva yuko petero nkuru nziza yokwitoza ariko abo ntibigeze bakundirwa yuko iyo myigaragambyo ibaho kandi bayikora mu mutekano ntangere ariko ivyo vy'uno munsi biraboneka yuko ari mvo z'akagwi gatoyi tutorinda kuvuga kubera icyo utakavuga Bigi- eh.
ni ukuvuga yuko twebwe abarundi bato bato nka twebwe Ah.
bisa nuko badukwegeye kuko bijya bihugu bya rutura vya- vya burayi arivyo bidufasha bi- bituma turonka tunaturiya bitumye rero yuko eh, umenya bitumye rero yuko leta y'u Burundi umenya yugaye imihora yose y'ibintu byose two tankenerwa twashobora kuronka bigirima urakoze yego men- komera nama turi kumwe kandi na alain alain wiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza wowe uri hehe se alain ndi hagati mu gisagara cya bujumbura yego yego nagira nsize ibi- ndafite utuntu tubiri nterera ko ntererano Mm.
bwa mbere cyari cy'imyiyerekano ubwa mbere ho jewe ikintu cyabaye imyiyerekano yagizwe n'abantu baba bashyigikiye ubutegetsi bagira imbere ya ambasade y'uburiri ubwa mbere ho jewe ndi umuntu w'umudemokarate ndemera imyiyerekano vurema ndabashyigikiye kuko kwerekana uryohewe uragira imyiyerekano ubabaye uragira imyiyerekano kuba n'abagira imyiyerekano ba- barwanya icyo bita neokolonialisme kuri ambasade y'ububirigi ndabashyigikiye kandi abona ama- amabarabara yazindutse yugaye n'igipolisi nta muntu yava muri kake ni byiza cyane ko babacungiye umutekano rero ko babaretse bakagira imyiyerekano mu mutekano barareka n'urundi ruhande ba babyeyi babura abana ku mutakura bishwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi ba bantu batora ari ibiziga ba- ya miryango y'abantu batorwa ari ibiziga ba bantu bafunzwe ba bantu ba- batava amakake ku mutakura mu jabe no mu nyakabiga batakiva mu nzu ba- nabo nyene baguma kugira imyiyerekano kugira biyamirize ukuntu bafashwe nabi agateka kabo ukuntu bicwa bunyamaswa barabareka kuko nta mwana w'ikintu kuko bose n'abana b'igihugu Hama, akandi nagira nongere ko bagize icyo bita neokolonialisme ba- y'ububirigi leta y'occident no kuri je ndabashyigikiye ni uburenganzira bwabo kuko imbere yabo hariho n'umu- n'umukuru w'igisagara cya bujumbura kandi n'ikintu cyiza cyane Eh, nawe yarari mu myigaragambyo yego nibyo twabonye kuri whatsapp yego urumva rero rero ikintu nagira nsabe Mhm.
neokolonialisme ntigizwa n'ububirigi gusa n'ubushinwa buragira neokolonialisme ndakeneye ko nabo nyine boja mu mabarabara kugira biyamirize neokolonialisme y'abashinwa kuko nabo nyine batuvogereye ibintu byose ni iby'abashinwa hama nagira mpereze ku kantu kamwe impanuro yego hari umugani baca mu kirundi ngo utigaba ntiyigaburira twebwe mu burundi mirongo itanu na bi- ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana ziracari imfashanyo ziva hanze kandi turibaza ko brics ubushinwa bitanga cyane cyangwa ibindi bintu n'amapeyi oxidanse agitanga ko biraboneka kandi fn yararavye ku basanse y'uburundi izobora ko izoba mu efet kuruta muri uno mwaka Yeah.
ni ukuri ntihazagere ko dutera akadere ibihugu bidufasha twogenda buke buke tukavavanura kuko ntiharagira aho twishyikira mbere kugira turabe ko twakwiteza imbere n'ibyo byiyumviro byanjye ni ukuri nta menyekana ndayishyigikiye n'abandi bazobaho nadiri nababare ejo barancungera umutekano bugare ahantu nca kugira nzobwire imyerekano imeze neza alain ndagushimiye cyane rwose urakoze ego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga urubuga rw'abanyagihugu turi kumwe na gaspar gaspar wiriwe Ego mwiriwe neza umeze ute se gaspar we Emwe n'amahoro ye wowe uri hehe se ndi mu ntara ya Ruyigi Ah, ego waterera ego cyane icyo nagira mpere ko ni kijyanye n'imyiyerekano yabaye uyu munsi mu gisagara cya Bujumbura Mm, kuri ambasade y'Ububirigi mm, ego muri make iyo myiyerekano bagize vrema rimwe na rimwe irakenewe mhm, ari nacyo gituma hatoba nkunzi mm, nka kurya babigize mu mutekano n'abandi bazobigira mu nyuma bakabigira mu mutekano bakabacungira umutekano kuko twese turaburundi twese kandi dufite uburenganzira bungana yego gaspar saa urakoze ego cyane namwe murakoze ye turi kumwe kandi na john john we wiriwe neza umeze ute ndi impore uri hehe se john we ndi muri mwome neza yego terera nawe bo jewe nagomba mvuge nti Ah, imyiyerekano yabaye uno munsi yabaye bujumbura gusa abantu benshi ntibabizi yabaye igihugu cyose mu ntumbero yo gushyigikira burundi ku bikorwa byiza bamaze iminsi bakora yego ubonye muri byose byabaye kandi byabaye mu mutekano ntangere namwe aho ngaho mu rumonge byabaye yego byabaye neza cyane nawe wayigiyemo se oya sinanse akanya ko nsanze izindi mirimo mugabo nabonye abayigiyemwo eh mugabo rero nagomba mvuge ni kuri waje kuvuga n'ukuri nimba hatararenga Mm, harageze yuko igitugu cy'ibihugu by'uburayi bituva cyane cyane nk'ububirigi mm, kuko burya je mvuga ni abazungu baravuga ngo pas d'intérêt pas d'action ni ukuvuga yuko eh, im- imfashanyo baduha ziri ampazone none rero kuva tuzibura tukaguma mu bukene tukagira icyo bita bijya gufunga umukanda mugabo tukagumana ubwigenge yego abantu rero baguma bavuga ngo ububirigi ni iki nibareke ntizuzopfa tuzobana none mbega ndabaza ikibazo ku bami hari imfashanyo imfashanyo z'ababirigi twaronka igihugu cy'umwa cyari kihari kandi cyari cyemewe eh izi mfashanyo rero zifise ah, ziri ampazone tuzireke ni ukuvuga zirimo uburozi yego zirimo uburozi zirimo imitego john we urakoze cyane yego naguma mvuga nti abanyafurika turebe kwisuzuguza ye urakoze rwose ndagushimiye Yego.
yego murakoze cyane ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga buri wa gatandatu ni urubuga rwanyu mwebwe banyagihugu turi kumwe na didasi didasi wiriwe wiriwe wiriwe urakomeye yego ndakomeye uri hehe se didasi we ndi hagati mu gisagara ca bujumbura ye waterera ego intererano yanje nagira ngo mvuge ku bijanye n'ijambo umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nyamitwe yavuze yarivuze ryari Eh, yarivuze mu minsi heza yagize ati nous acceptons de vivre dans la pauvreté plutôt que de vivre dans le mé- dans le mépris ni ukuvuga ngo twebwe duhisemo kuba mu bukene aho kugira ngo tubemo mu Yego.
gasuzuguro tube mu gasuzuguro niko nobivuga eh ariko rero jewe icyo na- icyo iciyumviro canje gifatiye kuri uku kuntu yuko mm, ufatiye kuri ibi- kuri iyi myiyerekano yabaye uno munsi ukacuraba n'iryo jambo bavuze ibyo ari byo byose urashobora kubona yuko ataho bihuriye n'ijambo yavuze Mm.
kuko deja kugira ngo ube indepanda canke u- wikureho akagayo mm, hariho ikintu ukora anfete urakora hanyuma ukiganza mu bijyanye n'iby'ubutunzi iyo rero udashobora kwigaburira mu kirundi bavuga neza yuko umuntu atiga batigaburiye ni nacyo gituma nca mbona yuko ijya myerekano yerekana akababaro kerekana yuko hari ikintu kinini ya leta y'uburundi yahonze aho bamadi- bamariye kudufatira imfashanyo mm.
nkaca mbona rero yuko byiza umuntu atokwihagarara ko gusa ahubwo yokora ibikorwa hanyuma akagaragaza yuko koko yishoboye mugabo kuko kuca ugenda ukagira sitini Niko se Didas we?
kwerekana akababaro didasi we Eh.
ko Eh.
hari umunywanyi w'ijwi rya amerika witwa john mukanya tubwiye ati nibyo reka aba abashaka kudushyiraho neokoloniyalisme ni ukuvuga kongera kudukoloniza Mhm.
bundi bushya tubikureho ati kuko n'igihe cy'umwami igihugu cyari kiriho Mm.
kandi kitarafashwaga urabitekerezaho iki Mm. bo ico ni iciyumviro ciwe n'ivyo koko ico gihe igihe c'umwami amasityo yari ihari Mm.
ariko uravye burya uburundi ibihugu birafise amayentere yo kuba vyogenderanira hagati yavyo Mm.
kuko urimo uraraba ico gihe c'abami bavuga Mhm.
uravye ingene le- amainstitution ya fonctiona biratandukanye n'ubu n'ubu abantu uravye ukuntu babayeho barakeneye kubaho barakeneye amadovize ayo madovize atuma dukura ibintu hanze petetre yuko muri icyo gihe igihugu cashobora kwihaza mu biribwa kubera abantu ntibari babe na benshi abantu bararima bakimbura ntibabe bakeneye amangire chimique mugo pour le moment siko bimeze ukeneye kuja kwiga hariho andi maserivisi menshi yavyutse kuko ubu turi muri ekonomi de, de service ico gihe hari ico bokwita ekonomi de, de bien urumva ko ibintu vyahindutse cane gose ye didasi we ndagushimiye cyane ego nawe urakoze radiyo ijwi rya amerika turi kumwe kandi na jean jean wiriwe Eh, miriwe neza miriwe neza Thomas umeze ute yasha ni impore kweri mugabo ni buke buke uri hehe se jean Eh, ndi mu mongi neza na neza ahantu mu gihwanya mwiriwe mute asha twiriwe buke buke nyene kuri bitwumva bija biraba hirya hi- hirya no hino mu gihugu bidahumurije abanyagihugu ufite impungenge eh mfite impungenge murabona ikibazo ca mbere nashaka gusikiriza canteye amakenga Mm, Eh, ni ijambo umuvugizi wa sene depute gerard ndabiraro yashyikirije kuri iyo ndwi bijyanye n'abaje bafatiwe amatungo n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwo mu bwa bwene babayeho mm, urabona yarashyikirije avuga yuko bajya abantu ngo bafatiwe amatungo ngo byababaza umugambwe kubera ngo ari abo mu bwoko bumwe bw'abahutu mhm, mugabo natwe ikidutera amakenga ni uko tubona twebwe abanyagihugu eh, ubu urabona ku bijyanye n'ino manda ya gatatu mm, twazeme manda urumva ntibabazwe n'abahutu ntibaba- ibabazwe n'abahutu ikababazwa n'abatutsi rero nibareke kuvuga ngo hafatire ubwoko bumwe ahubwo mbere turiko turaraba wana muri kino gihe mu gihugu cy'uburundi bisa nk'uko igihugu kiriko kiratwarwa n'aba- n'abahutu mm.
turabashimiye mugenzi wacu thomas kamirindi n'abatumire ku ijwi ry'amerika kuri mikoro hano washington netiyene karekezi mugire umunsi mwiza